radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na thomas kamirindi mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri
abariko barakurikirana n'ubutungane ubutungane n'urundi rwego Si umukuru w'igihugu acabwira ubutungane ngo hagarika tubanze twakire aba bantu imanza zirabandanya ukuri kwambi uyu ni wili nyamitwe umujyanama mukuru ajejwe kumenyesha amakuru mu bi- mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u burundi ni ku bashaka rero gutahuka bava mu buhungiro bava mu mahanga ni mu mwanya mu makuru uyu munsi umwaka uruzuye neza mu burundi habaye umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa perezida nkuru nziza ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u burundi byatunganije uyu munsi ikiganiro mbwirwaruhame n'abanyama- n'aba- n'abanyagihugu abategetsi batandukanye ndetse n'abamenyesha amakuru nyuma yacyo umujyanama mukuru ujejwe kumenyesha amakuru mu biro bya perezida nkuru nziza wili nyamitwe yahaye ikiganiro cyihariye umunyamakuru w'ijwi rya amerika eloge wili kaneza wili nyamitwe yemeza ko abantu batari bake barimo batahuka bava mu buhungiro mu mahanga ariko ngo ntibivugwa uko biri ariko aratangira atubwira icyigwa leta yakuye mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi hashize rero umwaka icya mbere ni ugushira hamwe no gushaka gutsimbataza demokarasi n'ubumwe bw'abarundi n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi biri mu banyagihugu n'inzego zijejwe gukingira imbibe n'iz'umutekano ico nico cigwa nyamukuru yuko amase ya kera atagihoma urutaro kera wica umuhutu abahutu bagaca bi- baja mu batutsi bakica wica umututsi abatutsi bagaca baja mu bahutu bakica ariko ubu n'ababigerageje barabonye yuko abarundi bemeye gushira hamwe kandi bifuza yuko umuti wabo uca mu biganiro udaca mu ngimba uyu munsi kandi hari abantu bakunda umukuru w'igihugu novuga nti begereye bakundira n'ivyiyumviro vyiwe bamugira bati nyabuna urise barundi tuguhanuye ko aboza muri abo bashatse guhirika ubutegetsi bahagusaba ikigongwe wobaha ikigongwe maze nabo bakaza bagafasha kubaka igihugu mbega araciteguriye mu mutima icambere umukuru w'igihugu n'urwego n'urwego rutegerezwa gushira mu ngiro amategeko y'igihugu utangure ku bwirizwa shingiro ukamanuka no ku yandi mategeko yose umukuru w'igihugu rero nta burenganzira afise wenyene ku bwiwe wo guhindura ibwirizwa shingiro canke amategeko aba ariko barakurikirana n'ubutungane ubutungane n'urundi rwego Si umukuru w'igihugu acabwira ubutungane ngo hagarika tubanze twakire aba bantu imanza zirabandanya ukuri kwamye ayo niyo mategeko niko bimeze nta muntu rero yashatse kononera abarundi tureke ko ari uko bishaka gusa yononeye abarundi yatumye tuja muri ano marira yatumye dusubira inyuma no mu vya demokarasi murazi ko amatora twayakoze mu bihe bigoye cane uwo muntu yovuga ko aje ati jewe murambabarira narihenze canke narahenzwe nimunshire muri ibi nimunshire muri ibi ivyo ntibibaho ni ukuvuga ko nubwo uwo mutima wobaho hariho amategeko y'igihugu c'u Burundi ahari amategeko rero nk'umurundi ikiranga mukuru w'igihugu arifuza ko abarundi bose bava ibuzimu bagasubira ibuntu ariko nk'uwutegerezwa kubahiriza amategeko y'igihugu cy'u Burundi nawe na- navyo ategerezwa kuyakurikiza kuva ku ntango gushika ku mpera abantu bagitangura guhunga hari n'abatanguye guhunga imbere yuko hatangura imyiyerekano yo kwiyamiriza ikingo cya perezida nkuru nziza perezida nkuru nziza yari yemeje yuko azokora ibishoboka byose kugira ngo abantu bagaruke mu burundi mbega uyu munsi hari ibitigimwa mufise byamaze kugaruka koni yo yivuga ngo hari abarenga ibihumbi amajana abiri na mirongo irindwi bakiri hanze y'igihugu icyambere ibiharuro bitangwa si ibiharuro twemera ni ibiharuro bigwizwa gatatu kane gatanu gatandatu ku mvo namwe muta- mutayobewe zijyanye n'imvo z'uko haba hariho ibyo abantu bashaka gushikako abahunze nibyo hariho abagiye mugabo hariho n'abagarutse nk'ubu u- nko mu ndwi zibiri ziheze mwoshobora kubona ko mu ntara ya rumonge honyine haje abantu barenga ibihumbi mirongo itatu hari abantu bamaze gutahuka mugabo nk'abo ntawe bavuga abantu bavuga bagiye gusa abagiye nabo bajyanywe na byinshi hariho abagiye imbere y'uko iyi migumuko itangura bagiye kubera ibihuha byashikirizwa n'amaradiyo amwamwe n'abantu bamwe bamwe ngo ye mama hari imbonerakure zifise ibigwanisho zigira zirare mu batuze ngo zibice abantu barahunga ngo ye mama ngo hariho ngo ngo ngo ngo ngo aho bagiye barandika ku miryango ngo bazokwicwa ngo hari ibinogo vyimbwe mu kirundo abantu n'abantu baragira ubwoba bakagira ati mbega ivyo bigira bishike ko vyavuzwe ni radio reka mbe ndahunga mugabo benshi basanze barihenze baragarutse n'ubu rero nta kintu twavuga tuti turetse kuja mu vyerekeye ibiharuro nta kintu kibabaje nko kubona hariho umurundi canke umurundi kazi ariko aragorerwa mu makambi y'impunzi nashaka bumwe nashaka babe babiri canke cumi canke ijana canke igihumbi muhira ni Burundi twifuza ko bose bagaruka abo nabo baguma bakwiragiza ivyo bihuha canke bifuza ko abarundi bama bariko barangara abo nabo nibateshwe bate abarundi ntibazobihanganira uyu rero ni wirinyamitwe umujyanama mukuru ajejwe kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu kiganiro cy'umwihariko yahaye ijwi rya Amerika kuri uyu munsi bujuje umwaka habaye umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa perezida nkuru nziza wirinyamitwe yaganiraga n'umunyamakuru wacu Eloge Wirika neza ikiganiro cyose uko cyakabaye mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu no kuri facebook voa radiyo yacu nk'uko mubyumvise rero wirinyamitwe avuze yuko muri mu ntara ya rumonge yonyine ubwayo abantu barenga ibihumbi mirongo itatu bamaze kuva mu buhungiro hagati ariko hari abarundi bagera ku gihumbi bamaze kwirukanwa mu rwanda bavuga ko basabwa kuzosubirayo bafite ibyangombwa turi kumwe n'umunyamakuru wacu jean bosco ndarurinze arakurikirana inkuru jean bosco
ndabumva tomasi niko ibi byangombwa bavuga ko basabwa ni ibyangombwa bimeze gute
ego mbere nabwira nuko abo bantu birukanywe batanguye gushyika ejo umwe umwe mu nyuma baragwira ku mugoroba ariko rero abategetsi b'u Burundi bahavuye bajya kubara mu gitondo cya kare batangura no kubajabutsa uruzi akanyaru abariho rero baheza bashikana ahitwa ikinyovu ku mutumba uri muri komine ntega abo rero bavuga yuko birukanwa ibyabo byose ibyo barimiyeyo hariho abagiye bari bamaze imyaka itari mike ishobora no kurenga cumi bavuga yuko amasambu bari bafise imirima y'ibiharage n'amatungo ingurube n'ibindi baje atabyo bazanye abashobora kuza basanga bafise utuntu tw'udukoresho two muhira bagasabwa kuzosubirayo ari uko bafise ibyangombwa no kuvuga za mpapuro za murekarengane zemerera umurundi kujabuka mu bihugu byo hanze nka rese pase pasiporo n'ibindi
none abo bantu barakirwa gute mbese mu magambo make barabajyana hehe ni ukuvuga ni mu nkambi ni mu ngo nimba hari abantu bazi imyaka icumi ubwo se baracyafite ingo bakirwa gute
ikintu cyihutiwe kubera ko ibijyanye n'abantu byagiye kusa n'ibivugwa cyane n'abategetsi barindiriye umwanya utari muto umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yagiye kwashyika nk'igihe cy'isa kumi haciye hafatwa ingingo y'uko ba buramatari canke ba musitanteri b'amakomine na cyane cyane ko benshi baturuka muri komine ntega yuko baheza bakabashikana muhira iwabo ariko mu kurindira ba musitanteri baciye barabatwara co kimwe na buramatari b'intara za karusi na muyinga kugira ngo babe barabegereza intara zabo gushika ubu ntitwomenya ko abatagira iyo baba uko bazwi igitigiri ntawuzi neza ntiturashobora kumenya aho bazoca bashikira urebye neza abiganje muri abo bantu bava mu rwanda bavuga ko birukanwa ni abana ni abagore ni abagabo ni abantu bameze gute
ikiboneka ni uko bavanze ariko abagore n'abana biraboneka ko aribo ari benshi ariko harabonekamwo abasore harabonekamwo urwaruka benshi ariko bavuga yuko bari bagiye gukora ibikorwa bito bito kurima cyangwa gukora ibindi bikorwa bito bito byo mu mihanda
jean bosco ukomeze rero udukurikiranire iyi nkuru zo kuyiduha neza
naho mu kanya radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri uyu wa gatandatu kandi ni umunsi mpuzamahanga wahariwe umunyagihugu nyamara ku batwa bo mu burundi uyu munsi urabibutsa ko badaserukiwe bikwiye mu nzego zigize igihugu nk'uko ubwabo babyivugira mu biganiro biteganijwe guhuza abarundi arusha abatwa barasaba guhabwa byibura imyanya icumi ku ijana mu nzego z'ubutegetsi z'igihugu cy'uburundi fidelite yishatse aratugezaho iyi nkuru
uko umwaka utasherekeza cumi na kane ukwezi kwa gatanu amakungu arahimbaza umunsi wahariwe umunyagihugu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umunyagihugu abatwa bahurikiye mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere bashimye kurabira hamwe uko iby'intwa bitunganije mu gihugu no kugera ikibanza cy'umutwa cyifashe kubw'abo batwa uyu munsi ugeze mu gihe ubwoko bwabo bukumiriwe ugereranyije n'andi moko ari mu burundi bisa nk'uko turi ko tujya mu iterambere abahutu bavuyemo n'abatutsi bashyitse ahandi urabye nk'ahantu umaze gukurikirana ibintu bica ku maradiyo amanama aba uza wumva bavuga umuhutu n'umututsi me bakibagirwa umutwa je haraho nca nibaza ati none ni kubera iki umutwa batavugwa esikereyerema ntariho mw'iki gihugu uburenganzira turabufise kuko tugerageje kuraba mu nyubako y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi barerekana neza ko ubwoko bw'abatwa ari ubwoko nk'ubundi nk'abahutu n'abatutsi naho biri uko mu nzego z'igihugu cyane cyane mu nama nshingamateka n'ahinguzamateka hariho abatwa batatu batatu ivyo bibanza ntivyavuye amatora ahubwo baragenwa bivuye ku burenganzira bahabwa n'ibigizwa shingiro ry'u Burundi haba ico bita cooptation mu rurimi rw'igifaransa kubwo abatwara burikiye mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere ibyo ntibikwiye karenzo peraji umukenyezi w'umutwakazi muri iyo nama ati hariho abatwa badaserukiwe nta na hamwe turumva hari musitanteri w'umutwa abatwa bagiye mu matora abandi bene gihugu ntibifuza kubashyira ku ntonde z'imbere twari twifuza ko mu makomine cyangwa mu ntara tworonka babura amatari b'abatwa tukaronka na ba musitanteri b'abatwa kujya n'abandi barundi bose baserukiwe kuko abize turabafise gushika ubu atagihindutse ibiganiro bihuza abarundi bitekanyije kubera iyarusha mu gihugu cya tanzania ku wa mirongo ibiri na rimwe ukwezi kwa gatanu biherutse kumenyeshwa n'ibiro by'umuhuza w'abarundi benjamin mukapa aho rero umwe mu batumiwe muri iyi nama yahuje abatwa bahurikiye amashyirahamwe yo kwiteza imbere yabwiye abatwa bamutumiye ko ivyo biganiro ari akaryo keza ko gushikirizamwo iyo abakiye jean duwimana arongoye ishirahamwe ry'ugwaruka rikinga ibijyanye n'imidugararo association de lutte contre la violence murabona ko hari ibintu byinshi mwagomba kuba mufise by'aba bahutu bafise n'abatutsi nk'ubu murazi ko iby'inzego bica muri ibi by'ibiganiro murazi abakenyezi ko baharanye yarusha ya mbere bakaronka ibice mirongo itatu baba baravugiramwo ubu bucatangura yarusha ya kabiri naho murahafitiye chance y'ukuja guharana nabo kugira ngo baronke kugira ngo baronke aho bavugira ibyo bigiye korohera aho mu bwoko bw'abatwa kubera ko umwe mu bashinga amateka mu bwoko bw'abatwa yaje muri iyo nama amenyesheje ko abatwa baronse ubutumire bwo kwitaba ibiganiro bizohuza abarundi iyarusha mu gihugu cya tanzania abo batwa bakaba bavuga ko badasaba muri ibyo biganiro kuronswa n'imiburiburi ibice cumi ku ijana mu nzego z'igihugu gahunguce deon aserukira abatwa mu nama nshingamateka twararose ubutumire budutwara yarusha twaragize n'akanama twebwe rero dusaba yuko abajejwe gutegura ivyo biganiro bazoba batumiye abatwa yuko bazomuha akanya agashikiriza iciyumviro ciwe kugira ngo ico kibanza akibemwo bikwiye twebwe twaramutumye tuti ibice cumi n'amaburiburi uko usaba mu bisanzwe ntasaba bike kuko baritegereje tuti reka dusabe ibice cumi urumva nk'abo cumi nk'ivyo bice cumi twavuze kwijana umva dukeneye ba musitanteri tubaronke babura amatari tubaronke mu nzego zose zijejwe gutwara igihugu tubironke aba batwa bariko amashirahamwe yo kwiteza imbere basaba guserukirwa mu nzego zitwara igihugu n'imiburiburi ibice icumi ku ijana aho ni mu gihe muri ano mango ibwirizwa shingiro ry'u Burundi riha abatu ibice mirongo itandatu ku ijana abatutsi mirongo ine ku ijana nayo abakenyezi bakaronswa n'imiburi ibice mirongo itatu ku ijana mu nzego zitwara igihugu ibujumbura mu Burundi fidelite yishatse ijwi rya Amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri afurika kafu ryambukishije u rwanda mu majonjora y'igikombe cy'afurika cy'ibihugu ry'abatarengeje imyaka makumyabiri irushanwa rero rizabera muri zambia umwaka utaha nk'uko rero itangazo rya kafu ribivuga riributsa nyine bwa mbere na mbere ko mu gi- mu cyiciro gishize uganda yari yakuyemo u rwanda ariko u rwanda rwarareze ruvuga ko uganda yakinishije abakinnyi bane batari bafitiye batari babifitiye uburenganzira tumwesige frank ahebwa james rwarirwa harid na kiza martin amatariki bavukiyeho yari muri pasiporo zabo yari atandukanye n'ayanditse mu makipe yabo basanzwe bakinira muri uganda nk'uko rero u rwanda rwabigaragaje mu kirego rwashyikirije kafu kafu rero yarabisuzumye maze nk'uko ibivuga mu itangazo za- rya- nk'uko ibivuga mu itangazo ryayo isanga ahebwa james ari we wenyine amatariki adahura amatariki yavukiyeho yanditse muri pasiporo ye n'ayanditse mu ikipe ye atandukanye bityo rero uganda ikurwa mu irushanwa n'ubwo yari yatsinze u rwanda rero nirwo ruzakomeza mu cyiciro gikurikiraho cy'amajonjora mu mikino itaha ku- gutangira no kwishyura u rwanda ruzahura na misiri hagati aho bwa mbere mu mateka umunyafurika yabaye umunyamabanga mukuru wa fifa ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi ndetse ni n'umutegarugori yitwa fatima samba diouf Sam- samura akomoka muri senegal nk'uko itangazo rya fifa ribisobanura fatima samba diouf samura yavutse mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na kabiri amaze imyaka makumyabiri n'umwe akora akorera amashami atandukanye y'umuryango w'abibumbye cyane cyane fao na pnud yakoze tuvuge nko muri chad madagascar no muri nigeria akorera rero iyo miryango umunyafurika rero umunyafurikakazi ubaye umunyamabanga mukuru wa fifa ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika
kaze mwumvirize igikino intamenwa mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru c'ishirahamwe search for common ground mu burundi
madamu hanje basha nibazura gutanga imidari ku bantu bitanga kuruta abandi mu kino gihugu basha ni ukuri wewe ntazogusabira
yoyoyo hewe mbega yemwe jewe hangera ninda nindesho umudari bo wumpera iki umve ndakubwira Eh.
tujya tuntu ukora utwita duto nitwo dutuma ingo zitera imbere ingo nazo bazi ko zigize umutumba ingo ziteye imbere naho umutumba uteye imbere Mhm.
Eh, imitumba nayo akaba ari igize komine basha mbaye ndageza ngaho gusa Hmm, none ga nyakubahwa musitanteri Eh.
jewe ko nama nza ngaha kwikomine ari ukukugora gusa ico kintu bompera umudari w'agashimwe coba ari giki
ntusoye kuvuga ko uza kungora hanje ubona noza ndaronka abantu benshi baza kungora nkawe nkaba mpiriwe
sa sinabumvise mupfasoni hanje ndakubwiye Sawa.
noronka ku misozi yose umuntu umwe umwe ameze nkawe ni ukuri kose ikomine yacu itotera imbere abakuru bagatangara amazi yego nyakubahwa musitanteri ndakumva urambabarira sinzi ko ari ubujuju ufise Mm.
mugabo n'ubu Mm.
simbona ikintu cotuma ushima gutyo sawa ngira ngo basi ndakubaza mbaza ndakwishyura n'ukuri Mm.
kuko ugushyira ukamazinda vyovyo ndabifise sagasesheshwa rumuri rero biraboneka ego no mwishure sinavuyeyo kubera ubujuju Mm.
ni kubera abavyeyi bankuyeyo kugira ngo ndabafashe udukorwa two muhira Oya, biraboneka.
kuko nari nsanzwe ndifura ahubwo iyo wiga hoho byari Mm.
kuba ibindi bindi umuntu uciye ubwenge wagarukiye mu wa gatandatu gusa harakana iyo wiga za kaminuza naho
mbega ivyo vyovyo ko nize gushika mu mwaka wa gatandatu wabikuye hehe kanyakubawa musitanteri Ash, nawe urantuye ntuzi ko mvise urutonde rw'abaremesha kiyago ku mutumba ku mutumba n'amashuri bize Ah.
ndabifise ngaha ndabyibutse Hehe.
yego ndibuka ko twa- ko wabidusabye mugabo nyakubahwa musitanteri Mm.
hari icyo wagira ngo umbaze yego cyane ndavyibuka Mm.
nagira ngo mbwire tujya duti wazanye ngo bashyira ku miserege Eh.
mu kibanza c'imbingobingo Mhm.
turwanye intukura Eh.
bakongera bakatugaburira ibitungo iyo wadukuye
tujya Mm.
nadukuye hariya mu ikomini iwacu eh ndaduhawe n'uwujejwe indimo hanyuma nca ndatugwiza mhm nca ntangura no kuduha ababanyi ngo nabo batworore ntiwumva none nk'ivyo yumvira ko uwundi muntu yokwiyumvira arinde nk'aho atari intwari nk'umupfasoni nkawe ngaho anyu twicaranye nje numvira ni none none gako uno munsi wari watonze kare wipfuza iki jewe numvise amakuru mu iradiyo eh nti naho nkenesheje muhira sinokwicara ntatohoje neza ibyo ari byo wumvise ivyiga mupfasa eh nyakubahwa eh numvise ngo hariho amakomine ariko arakira abantu bahunguka nagira ndakubaze ko n'iyi iwacu hariho abariko barahunguka
ntiyumva bimwe nako ndavuga eh uri intwari koko eh urwa mbere aje kubimbaza none nibyo shanke sibyo ga nyakubahwa
hewe mwana mbega uranywa utuyoga nkaguha ko narinda dufise emwe yego Mm, mu bisanzwe sinahoranywa Yego.
arakini turiko turagaruka naranyuye agapombe gake abo twari kumwe baguze kuko nta mazi safi twaronka hariya
ese amaduka ye ntacyo tukugira Mm.
kuko turacara udutobe reka numve Eh,
mu kuryoha mugu wanje eh.
asante sana mama urakoze cyane none gakibondo Mm.
kunyatsa indaro y'uyu munsi uri kubandanya uja hehe ha Mm.
ntaho mfise Eh, naraje nzi neza ko atahariho nja eh.
arakini Mm.
ndavuga ntinji iwacu tu none wewe nta babyeyi ufise canke bene wanyu
wapi barapfuye bose yo amaguma y'ibapituwa bote yo mama twarashoboye guhungana Eh, arashitse hariya sinamara ariyikamuwa eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh.
sigara nje nyene yo Mm, none mama wawe iminsi mwamaranye ntiyakubwira iwanyu canke mwahunze wungana gutya yemwe Mm.
wahunze jewe ndi mutoyi kidogo Mm.
ivyino ntavyo nari ncibuka naho utakivyibuka mugabo nawe no numva avuga ivyumvikana Eh, yego ndavuga neza kuko aho twashi twari twenyene tukavuga tukavuga ururimi rwacu gusa Eh. none wewe ku vy'ukuri wipfuza iki ntugire ngo ni ukuko babaza kibondo n'ukuri ni ukubwira nyene ubwo hazozira nze Eh.
menye ico ndamubwira Mm.
yego yemwe jewe Mm.
atashida mubonano batera Eh.
nobasaba kuba ndabaye ngaha Eh.
arabera umwana nama mukambera abazazi oya nawe tutarayivugana na nyene urugo Eh.
uwo shaka ukaba urigumiye ngaho nivyo ntaco wononye mama mimi nta kintu uzobononera mama muzazi yari yaranciriye umugani ngo ndazosonza nigumye ngo bizonkunga Eh, ego kibondo iyo ushonje ntugoke mwana abakubona baragufasha none tube turaganira Eh.
uyu muvyeyi wawe yitwa ngwiki erega aho wosanga nari ndamuzi nivyo yego barira twumve mama Eh.
yitwa daforoza
hewe utinya ko wawe yitwa daforoza Mm. yemwe woba wibuka izina ryiwe ry'ikirundi Eh, ngoya kwanza Eh.
kama ni inamarushwa Inama- Ego, ego niryo ndaribona kuifishi inamarusha
mbega profe bosco ko wazindutse n'amaki nta kigo ufise utanga muri aka gatondo ntacyo mfise nshuti washaka uno munsi wose je sinkora Ha, hewe narindi kuba ndagufasha akazi
basha akuno munsi ntako wopfa ushoboye ati nakira abantu nawe abantu benshi usanga baje bafise amatati y'abagore n'abagabo numva nawe ntabyo woshobora kandi atanawe uratunga no mu nzu kandi bwana musanere wowe urakunda kuncokoza Oya, si ugucoza, none Eh?
nawe ico wibwiye.
none urandonderera inkwano nzoce ndamurondera
mbega igitangaza igitangaza inkwano irondero taronka umugeni urabanza umunyereke hanyuma tuza tubivugana neza uraziga musanere ndakubwira je nagusabe wowe gusa uramfasha baze bantore nzembe umuhanuzi wawe ndonka agashahara gafatika nzoce ndongurura abe ndakumvise ndamuzane ugomba kunsubirira oya data wanje inka zikera ubwo wireha nzitonda nta mwana w'abandi nzokwegera mu nzu ntagira ico namugaburira oya burya bosiko ndaguhanura Eh.
ashaka utimbe muhungu twese burya twabitanguye dutinya none aba turabatunze kandi muzi neza Ha! oya ntibyoroshe mugabo sha sanzoraba nuko nyene muri no komine yawe umenga barakenya Ash, bararondeye ndahebura Reka kuvuga ntiwarabe musita aho urazi cari kinzanyeganya ko nari gusaba musitante ngo muze mudutegure irya sare ijya anye ya komine Eh, turiko turitegura kugira ngo dutangure kugira ibikino dutangishe udufaranga duke duke kugira ngo dutangure kwigenga we nibona ko Ah.
bigoye yo ngabo bosco sha nukuri ico cyumviro cawe cari ciye oye nivyo ari kijya sare kabisa nishobora kuboneka muri iyi minsi utigiga musitante yego uti nshaka kuboneka basha ntubona ubu nyene uno munsi nyene turiko turavugana Eh?
mu kanya Eh.
tuva tuyakiramwo abahunguka Mhm.
izo turakuboneka twamaze kuronka ahandi tuzobashira kandi nizeye ko namwe bwe tuzobasaba kandi mwadufasha kubakira
isabaga ivete reka kugira amaso ningo udukore mu minwa
ndagize yanguriye
turamutse neza reka aha ntituri ku ishuri banyina mwana indamutso niyo nyine ivete genda shawe uhereze umukozi hari inyuma umubwire acayateka sivyo
cabo urabona ako kana uko gakura ariko kaguma kabanye kaba keza none abana babigeme si uko igihe bariko barakura batangura kwishariza kugira ngo base neza nyine nta gitangaje kimwe wapi rero Eh?
aka kayivete karazizo karya abandi bakobwa biga ati karya abandi kandi wewe shi.
karya gatwaye ka Hmm.
karamaze gufata forme mugabo ntawe wo kararabona ariko nta soni ivyo uvugaga babizoza none hoceceka ngo araje ntikakunda n'umaguru ivete ngo hari icyo nakubaza bibashobaye iki umubazi k'uwo mwana abura icyo ndamubaza kandi uzi neza ko ndamwigira
Huu, ivete urabazanye ikaramugira uhabwe entero ugasoma umwanya ngira ngo ni dasare kuko ntayo nazanye canke murantiza mbona mufise nyinshi
ega ivete sinari nzi ko tera inkuru gutyo Eh?
aha gatera inkuru ngo nadakuze asigaye ari inkumi nta makumi ngaho ivete banyina mwana ubu ahanini icyo kwiyumvira ni kaye gusa uranyumvaga mwana ibindi uzovyiyumvira uracafise umwanya murakoze meshe nagira yamba ndani ahushe bigire agende ntamubaze icyo nashaka kumubaza ivete bigabashe icyo nahashanda guha agafanta hoya meshe murakoze Ikimwanirike.
ndihuta ahubwo mbwira ico mwagira mu mbazi
ntabwo nyine kubaza mpagaze hejuru banza wicare bizobutse noneho nikibaye entero gase gusa yavuye ibaye entero gatwara Eh?
kugarira si ukugayana ahubwo ni ukuyihuta Ah, karume wa yo mu profe bosco
ndamutera ubwoba atayije ndiko ndamusambisha ga- ga- ga- gabizohotse mureke sha yigire aho umwe ni ukumugorera iki
ivete urazi icyo nashaka kukubaza mu kuri ubu mutuzanira amata ryoshe kuruta yo mwamuha Mm, ha kandi sha ivete nivyo Mm, twame tura- turibaza icyahindutse none niko amatse y'ubu afise akanovera karengeje gusumbya ayo muhora muzana kayivete mofoye didiyo yabitubwiye co na mama turamuhariye Asha, nivyo?
none namwe murumva ko mwavyumvise erega ngatubwire neza ni igiki cyahinduye murumva ubu iyo twahora dukamira ntigishobora kuzuza amacupa abiri hariyo rero iyiheruka kubyara niyo tubakamira kuko twebwe ntidushaka ku- kuvanga
okay Ah, ah. yo ngo numvise akabiri karembye
murekure rero yigire bizozo ubu nawe nte- ikibazo ntiyagitoye ubu murondera kwiye sawa ntugende mugabo umenya ko uzigariye ku ideni Ivana kivana yanjye wanze kunywa
nzoyinwa hanyuma ngo nshaka kumubyibuka noteba duhonyore hamwe ku giharo cyane
kugaha bizoza nta soni
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana acenda na mirongo ine sitidiyo y'ijambiro abasezeye naho ubutaha
natwe turabasezeho kandi tubashimira cyane mukomeze mugubwe neza n'ijwi ry'amerika radiyo yanyu